iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu itariki mirongo itatu na rimwe z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka tubibutse ko mu burundi mutwumvira mu gitondo kuri metero mirongo ibiri na gatanu umurongo wa mirongo itatu na rimwe umurongo wa mirongo ine na rimwe ku mirongo migufi ya shortwave mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu kaze mwese mu biganiro byo kuri ino saha usanga abo bana kenshi bafise imyifato y'ukwiheba bakora bavuga ibyo bagombye nta ndero koko y'umwana bayakuye mu muryango bafise batukana ibyo bagombye uyu ni kankunze claudia yize iby'inyifato n'imibano niwe akurikirana abana bafungiwe na ba nyina mu mabohero aravuga ku kibazo cy'abana bafungiwe na ba nyina mu ntara ya ngozi mu burundi iyo nkuru hamwe n'iyerekeye umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'ubwongereza theresa may avuga ko igihugu ciwe kigiye kubandanya gifasha ingabo za amisom zirwanya intagondwa za el shabab muri somaliya n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu aloise bigirimana mahoro neza aloise mahoro oriyani ndamutse n'abaduteze amatwi rieke mashare arwanya ubutegetsi muri sudani yefu hamwe n'abandi bakuru bahurikiye mu runani rw'abarwanya ubutegetsi barasinye amasezerano ya nyuma y'amahoro agamije kurangiza burundu intambara igiri kwiza imyaka itanu hagati y'abenegihugu mashari yasinye ayo masezerano mu ijoro ry'ejo ku munsi wa kane ku murwa mukuru wa sudani i Khartoum nyuma yo kwanka kwiyasinya inshuro zibiri zose imbere yaho ayo masezerano ariko asize inyuma ibibazo bitarumvikanywa ko nk'ibitigiri vy'amareta ya sudani y'umanuko izogaburwamwo hamwe n'imbibe zayo bikazokwigwa n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu vyo muri afurika y'ubuseruko igade abakuru b'ibihugu vyo muri ako karere amakungu hamwe n'abanyesudani y'epfo bizigiye ko ayo masezerano agiye kurangiza Burundi intambara imaze guhitana ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu ikura mu ngo zabo abarenga imiliyoni zine nayo abaharurwa mu miliyoni nabo bakaba barahunze igihugu cyabo ubufaransa bwashikirije ejo ku munsi wa kane ko bushobora gutegura ibihano ku bategetsi b'imiharirwana yagirizwa guca kubiri n'amasezerano y'amahoro yasinywe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu muri mali icegera c'uwuserukira ubufaransa muri oni yavuze ko ibihugu bigize ako kanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano byatoye itegeko ryongereza ibihano muri mari muri rusange ariko ntibiramenyekana nimba uburusiya n'ubushinwa bishigikiye ivyo bihano bishasha bisabwa n'ubufaransa bikaba bishobora gufatirwa abo bategetsi ba mari ku gatwe kabo igice kinini ca mari ntikigenzurwa n'ubutegetsi hamwe n'abafaransa ndetse n'inteko za oni hahama habaye ibitero bihitana abanyagihugu naho hari amasezerano y'amahoro leta yemeranije n'abarwanyi b'abatuwarege agamije gukumira intagondwa zikora iterabwoba ibiro vya ONU navyo bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bitangaza ko abantu baba ku mugabane wa Afrika basigaye babaha imyaka myinshi kandi ibijanye n'amagara yabo birushiriza gutera imbere ariko OMS igabisha ko hariho abandi banyafrika imiliyoni n'imiliyoni bakigendana ingwara zikomakomeye ivyo vyatangajwe na OMS mu nama yabereye i Dakar muri Senegal yahuje abategetsi 47 bo muri Afrika muri ino ndwi OMS itanga itangaza ko mu ntango z'iki kinjana abanyafurika bahora babaho imyaka mirongo ine n'ine bahora babaho imyaka mirongo ine n'ine ihava igenda yiyongera kugeza ku myaka mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu aho bagereranya ko umunyafurika yari afise amahirwe yo kubaho imyaka mirongo itanu n'itatu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu iyo myaka yo kubaho muri rusange isigaye yaraduze ishika ku myaka mirongo itandatu n'umwe leta z'ubumwe za amerika zongereje ikiringo cy'uyundi mwaka ingingo yo kubuza abanyamerika gufata ingendo muri korea ya ruguru mu kuvuga ko bashobora kubangamirwa bagiyeyo iyi ngingo yo kongereza iki kiringo gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani k'umwaka uza ifashwe mu gihe utwigoro two kuganira na korea ya ruguru ku isamburwa ry'ibirwanisho bya nikeleyere mu izinga rya korea ya korea byahagaze igihe perezida trump yarangiza umubonano n'indongozi ya korea ya ruguru kim jong un mu kwezi kwa gatandatu mu gihugu ca singapore umutegetsi wa amerika yatangaje ko korea ya ruguru itakira intambamyi kuri amerika ku kibazo ca nikleyere yibaza ko kim jong un nawe azoca ahagarika porogaramu yiwe ya nikleyere ariko ngo siko vyagenze n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko leta ya myanmar yakoze ibyaha byo mu ntambara mu kubuza kwimfashanyo zishikira abanyagihugu bateshejwe ingo zabo mu buraruko bw'ico gihugu ishyirahamwe fortify rights ryamuka mu buswisi na leta z'ubumwe za amerika rikorera cyane mu bumanuko bwa aziya ryasohoye icegeranyo ku munsi wa kane cerekana ingene imfashanyo zazibiwe ku banyagihugu inyuma y'iminsi amatohoza ya oni nayo yerekanye ko igisirikare ca myanimare cakoze ubwicanyi kivunga baranafata abakenyezi b'abayisilamu bo mu bwoko bw'abaruhinja ku nguvu
urakoze louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije y'umakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda ubushikiranganje bwitaho impunzi bufatanyije n'ishami rya onu riyitaho impunzi mu rwanda ejo baramukiye mu gikorwa cyo gutanga ikarata ndangampunzi abategetsi ku mpande zose bemeza ko izo karata zizofasha byinshi ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa mu rwego rwo kubafasha kwigira ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konte kuba yashaka akazi kuba yakorera perimi do conduire uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga
ubonye madame jeanne d'arc doboneri minisitiri wita ku bibazo by'impunzi n'ibiza mu rwanda atangiza ku mugaragaro umuhango wo gutanga ikarita ku mpunzi ziba ku butaka bw'u rwanda ni ikarita bigaragara ko ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi ikubiyeho imyirondoro yose ya nyirayo ni ikarita ihabwa abafite imyaka cumi n'itandatu y'amavuko kuzamura mu ibara irasa n'ikarita ndangamuntu zihabwa abanyarwanda ariko kuyimpunza hagombye kujya ibendera ry'u Rwanda ho hari ibirango by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ni ikarita kandi igaragaraho inyuguti ya R iri mu kazi isobanura refugee cyangwa impunzi iyi karita y'impunzi yaba abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Rwanda HCR ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda baremeranya ko izoroshya byinshi ku mpunzi muri ibyo baravuga ko izabaho ubwisanzure bwo gutembera mu gihugu nta nkomyi igatuma uyifite ashobora kubona ikarita y'ubwisungane mu kwivuza bimworoheye kuba yasaba akazi bimworoheye akiga bimworoheye n'ibindi nk'uko minisitiri doboneri yabibasobanuriye iyi karita ni nayo izabafasha kandi nanone kugera ku muhigo wo kubaha ikarita y'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo mubashe kwivuza cyane cyane kuri mwe mutuye mu mujyi ikindi kandi nk'uko mubizi mu rwego rwo kubafasha kwigira ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konte kuba yashaka akazi kuba yakorera perimi do conduire uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga
ku ikubitiro iyi karita yahawe impunzi ziba mu mujyi wa kigali zikabaka ibihumbi bitatu minisitiri wita ku bibazo by'impunzi agasaba ko buri wese ufashe iyi karita agomba kuyirinda uko bishoboka kuko ngo umunsi yabitakaje hari aho bishobora kumugora ni ukuyifata neza twebwe hano mu gihugu cyacu ikarita ikuranga iba ari nk'ubuzima bwawe kuko iyo uyitaye serivisi washakaga ushobora kutayibona iyo uyitaye ushobora kugera ahantu basanga utayifite ukaba wahura n'ikibazo cy'umutekano urumva ko rero ikarita ibaranga ni ingenzi cyane kuri mwebwe niyo mpamvu mugomba kuyifata neza mukayibikaho mbese mukumva ko ari ubuzima bwanyu bamwe mu mpunzi zaganiriye n'ijwi rya amerika nazo zirashimiye ikarita zahawe nazo zikavuga ko zitarabona iyi karita hari uburenganzira zabaga zitemerewe mu gihugu cyane nko kubona akazi mu gihe umutekano uba wakajijwe mu mujyi nabwo ngo hari ababigenderamo bitiranywa n'inzererezi uyu murundi wemeza ko akomoka mu ntara ya muyinga aratubwira uko byamugendekeye nagiye mpura n'imbogamizi zimwe na zimwe badufata kubera ibyangombwa ukagendana icyangombwa kigasaza bagufata isura yawe ntiboneke ku cyangombwa bakakujyana ariko ntago watindayo bakujyanaga bakakujyana nyine muri gereza mwanoraga lete gutyo bakaba bakubitse nka kuriya bafatira umuntu mu nzererezi bakagufata nk'inzererezi ariko bwaca ashyira nk'iminsi ibiri ukongera ugataha iyi karita yo kugira uburenganzira bw'imbere mu gihugu irabonetse ku mpunzi ariko zigakomeza gusaba ko zahabwa n'uburenganzira bwo gutembera mu karere zishaka amaramuko kuko imirimo y'imbere mu rwanda nayo ikiri yanga uyu ni umukongomani wemeza ko amaze imyaka makumyabiri ku butaka bw'u rwanda ari impunzi avuka muri kivu y'amajyepfo wenda icyo tuba twasaba nka leta leta y'u rwanda bakatwemerera natwe tukajya twambukira kuri iyo rangamuntu nk'abanyarwanda basanzwe bo mu gihugu kuko mu rwanda nta kazi kakihaba akazi karabuze abashomeri turi benshi kandi leta ntabwo yabona akazi kakwira abantu bose ubu rero batwemerere natwe tujye twambuka imipaka tugende dushakire iyo ngiyo tongere tugaruke hano iwacu ko hano niho iwacu niho urumva ahantu umuntu amaze imyaka imyaka makumyabiri niho mu rugo batureke tutembere muri east africa twishakishirize ubuzima mu kiganiro n'itangazamakuru minisitiri doboneri yahamije ko bari gukora gukorana n'inzego bireba kugira ngo izi mpunzi zibashe kubona uburenganzira bwo kurenga imipaka ubu ikindi kirimo gikorwa ni uko turimo dukorana n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka kugira ngo abifuza kujya mu mahanga hatangwe icyangombwa kibasha gusomwa mu mashini ku buryo bashobora kukifashisha bajya mu mahanga kuba bashakirayo imirimo minisiteri yita ku mpunzi ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rcr mu rwanda batanze ikarita z'impunzi mu gihe hirya no hino mu nkambi z'impunzi cyane z'abanyekongo hakunze kugaragara abafite ikarita zibaranga nk'impunzi icyarimwe bafite n'ikarita zibaranga nk'abanyarwanda minisitiri doboneri yadusubije ko mu ibarura bakoze aho byagiye bigaragara ko hari utunze amakarita abiri y'ubunyarwanda bagiye bamusaba kuyisubiza mu minsi ishize kandi nibwo humvikanye bamwe mu mpunzi z'abanyekongo bibaruzaga basaba gutahuka basubira mu gihugu cyabo icyakora amagingo ya minisiteri yita ku mpunzi mu rwanda iravuga ko abari muri iyo gahunda bari banibaruje bagiye bisubiraho kuko ngo ituze ryagarutse mu nkambi ya kiziba yabimburiye izindi mu kwibaruza binubiraga ko bafashwe nabi ku butaka bw'u rwanda magingo y'u rwanda rurabarura impunzi zisaga ibihumbi ijana na mirongo itanu ziri ku butaka bwarwo iyi gahunda yo kubaha ikarita z'impunzi biteganijwe ko izarangirana n'ukwezi kwa karindwi k'umwaka utaha nta gihindutse ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda tuje mu burundi ibitigiri by'abana bafunganywe n'ababyeyi babo mu ibohero rikuru ry'ingozi biriko biragabanuka abana batanu baraye barungitswe icese mu kigo c'irerero biyongereye ku bandi barenga cumi mu kiringo c'umwaka umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite yishatse aratubwira ibindi kuri iyi nkuru nyine biratunezera rwose iyo abana bahise babadukurako bakabatwara kubera umwana mubanye mu ibohero si byiza ngaha abaje kugufunga si byiza ko umwana umugumana uyu ni umwe abakenyezi bafungiwe mu ibohero rikuru ry'ingozi umwana wiwe ari muri abo bana bagira barungikwe hanze y'ibohero devota asingira nkabo umuyobozi w'iryo bohero ati ikibanza c'umwana si mugasho amategeko avuga yuko umwana akwije imyaka itatu mbona aca amusohora dufise abana batoyi bashika mirongo ibiri ubu bagira batwara abana batanu haca hasigara abana cumi na batanu kuri nk'abayobozi b'ibohero iki gikorwa turagishima cyane kuko umwana ntabafunzwe nisanzwe bafunze umubyeyi ntawovuga rero ngo abana bagume ngaha bakurire ngaha kuko mu ibohero saha abana naho uwakoze cyane ababyeyi batungiye abana muri iryo bohero bemeza ko ubuzima bwaho bugoye ku mwana uyu yarahatungiye abana babiri nasaba imana ati imana yo mpagafuma bajyana mu iriro nkasigara ndi umwe bararya ubugari ubugari bwonyine bakaburya ku biharage nta magara meza bari bafise oya kayi ntibashobora aho karonka uri mu ibohero boronka kayi babandikira ubugari n'ibiharage banje bari bamaze gukura rasiyo bampa ntiyashobora kubatosha barya cyane
bagomagara amangara amagarama atatu n'itanu y'ibiharage n'atatu n'itanu y'ubufu ayo yobahaza mu ijoro no ku murango umwana ntuzi yuko ari kuri nyina aguma ashaka kurya abandi bavyeyi twaganiriye bashimangira cane cane ku ndero y'abana atari nziza mw'ibohero usanga umwana afise ibintu akenera ntabironke ubwa mbere abana barakenera utuboga kugira babashire ku ivyo biharage baturose hama ica kabiri abana barakenera ubuyi kandi ica gatatu umwana kugira ase neza arakenera amavuta yo kwisiga n'agasabune ndetse n'uduhuzu yuko umunyororo ntashobora kuronka impuzu yo kwambika umwana ikirengeye ivyo vyose rero indero y'umwana nayo ni ni ntangere irakenewe kuko ngaha no kuri mw'ibohero biragoye kuhahera indero umwana usanga ari ibintu bigoye cane mwiboherero urabona biva mu mihingo itandukanye umwe wese avuga umugore avuga icyo yishakiye wa mugore akivuga ikintu wa mwana kimumujya mu mutwe hanakivuga mu mengo ni kiza aca usanga oya hasi heza abo bana bavuye mu ibohero baca bajanwa kureregwa mu kigo mfata kibanza ca fondation stam kiri mu ntara ya ngozi basanzeyo abandi bana cumi na babiri bahaje kuva mu mwaka uheze eric nimubona arongoye ico kigo yatwiganiye ko abo bana batora harimwo abo bajana mu miryango bakomokamwo hariho n'abandi kubera icyaha umubyeyi aba yasize akoze ku gatumba atamuntu ashobora kumutora kubera ibintu ujya mugana bavuga ati umwana w'imbe bazira ubwonko rwa nyina hari n'ababyeyi babo ntibabyishimira tubasubije iwabo kubera baba bafise umutima uhagaze kubera ati umwana wanjye bazava bamugirira nabi kubera cya cyaha nakora abo baba bavuye mu ibohero niyo bashyitse mu bigo biragoye kubaha indero kakunze claudia yize iby'inyifato n'imibano niwe akurikirana abo bana kubw'ico kigo bashikiramwo usanga abo bana kenshi bafise inyifato yo kwiheba bakora avuga ibyo bagombye nta ndero koko y'umwana aba yakuriye mu muryango aba afise batukana ibyo bagombye mu byo bafasha abo bana ahanini harimwo ukubiyegereza bakabereka urukundo bakabaronsa n'indero hambavu y'ivyo harimo kubafungurira no kubatwara ku ntebe y'ishure ariko rero muri ico kigo bashikiramwo haca ari hagahaze aho ni mu gihe abo bana baherewe mu kibanza gikoswe nk'uko tuvyiganirwa nereke nimubona akirongoye administration yoduha nka tere aha nyene hafi kugira nya tere twebwe twubake aha turi turapanze kavuga ati tubaterereye iki nimwubake namwe mushireho ibi cyangwa nabo nyene bashobora kudufasha ati tubaterereye amabati tubaterereye iki na tere kugira twubake kugira turonke ahantu tuba hiwacu igihugu c'u burundi gifise amabohero yose hamwe cumi na rimwe abagabo n'abakenyezi baba ukwabo abo bana baba mu mabohero akenshi bazana ba nyina bakiri ku ibere mu gihe ababyeyi babo baba baje gufungwa ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite kuri iyo nkuru umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora mu rwanda usaba indorerezi mu matora y'abashingamateka ategekanijwe mu kwezi kw'icenda kwirinda gutanga amabwirizwa ku bayobora itora ndetse bakubaha umuco w'igihugu inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu asumta kaboyi komisiyo y'igihugu y'amatora yakoranye inama n'indorerezi zisaga magana cyenda zizakurikirana amatora y'abadepite ateganijwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda mu ndorerezi magana cyenda mirongo itanu zakiriwe n'iyi komisiyo abasaga ijana baturutse mu mahanga abandi bava imbere mu gihugu komisiyo y'igihugu y'amatora yabwiza indorerezi ibyo zemerewe n'ibyo zibujijwe mu mabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora abuza indorerezi kuboga mu bikorwa by'amatora akababuza kwirinda gutanga amabwiriza ku bayobora itora komisiyo y'igihugu y'amatora isaba indorerezi kandi gukorera aho bemerewe mu gihugu bakirinda gutangaza ibyavuye mu matora mu gihe urwego rubishinzwe rutarabikora ndetse no kubaha umuco ugenga igihugu amatora yabereyemo ku bibazo byabajijwe n'indorerezi byinshi byagiye bigaruka ku buryo amatora akorwa indorerezi cyane cyane zaturutse hanze y'u rwanda zikibaza niba kuri lisite y'umutwe wa politike umuntu atatoramo umuntu umwe ashaka atiriwe atora lisite yose iriho abakandida bakaba bakaba mirongo inani perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora porofeseri karisa mbanda yasobanuye ko amatora yo mu rwanda akorwa utora rero ashaka gutora pariti politiki ntabwo atora umwe mu bakandida mirongo inani cyangwa mirongo itandatu twahawe na pariti politiki atora lisite yose agaha ijwi pariti politiki atayiha pariti politiki akayiha umukandida wigenga imyanya rero igabanwa hakurikijwe umubare w'amajwi buri pariti politiki yabonye cyangwa umukandida wigenga pariti politiki yabonye amajwi menshi kuri lisiti yose niyo izagira abadepite benshi muri mu nteko ishinga amategeko pariti politiki yabonye amajwi make arenga atanu ku ijana ikabona bakeya hakurikijwe amajwi yabonye abakandida indepanda bo nabo babona umwanya bakurikije ko babonye gatanu ku ijana indorerezi zanasabye komisiyo y'igihugu y'amatora ko zahabwa uburenganzira bwo kujya mu byumba by'amatora mu gihe hazaba hagezweho ibikorwa byo kubarura amajwi hatabayeho kuzikumira iyi ndorerezi yoherejwe n'umuryango wa rdgr twifuza yuko kubura amajwi eh, byagenda mu mucyo byakorwa mu mucyo abahagarariye aba- abagomba gutorwa bakabona umwanya wo ku- eh, gukurikirana neza natwe indorerezi tukabona eh, uburyo bwiza bunoze bwo ku- gukurikirana uko ayo matora ariho abarurwa komisiyo y'igihugu y'amatora yijeje izo ndorerezi ko zemerewe gukurikirana uko amajwi abarurwa kugeza mu cyumba cy'itora gusa indorerezi cyangwa ababa bahagarariye abakandida ntibemerewe kwinjira mu bwiherero bugenerwa umuntu umwe gusa ugiye gutora komiseri royce bamwine n'indorerezi zihari kugira kuko n'ijambo indorerezi nicyo bisobanura ni ukugira ngo barebe ibirimo gukorwa twamara gusoza amatora tugatangira kubarura amajwi yaba ari abahagarariye abakandida yaba ari observers yaba ari n'abatoye ubwabo bashoboye kumumaho bagategereza icyo gikorwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora atangaza ko bateganije ibyumba by'amatora ibihumbi cumi na birindwi n'ijana mirongo ine na bitandatu imbere mu gihugu n'ibyo bashyize hanze y'igihugu cyane cyane ku bazatorera mu mahanga perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora atangaza ko igihugu cya kongo n'uburundi ho naho gutorerwa bigeze bateganya kubera ko ibi bihugu byombi birimo umutekano muke asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumta kuri iyo nkuru
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yawe
umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'ubwongereza theresa may avuga ko igihugu ciwe kigiye kubandanya gifasha ingabo za amisom zigwanye intagondwa za el shabab muri somaliya kandi ko azosaba n'ibindi bihugu gutanga inkunga umufasoni may yabivugiye mu kiganiro na perezida uhuru kenyatta w'igihugu ca kenya bahaye abamenyeshamakuru ku muhingamo wo ku munsi wa kane may yavuze kandi ko ubutunzi bw'abantu bose bivye kenya bakaja kubunyegeza mu bwongereza buzosubizwa kenya kugira bafashe abanyagihugu ba kenya inkuru ya mugenzi wacu eloge wirikaneza i nairobi
ibikoho vya muzinga biraswayo hakirwa abanyacyubahiro bakomeye cyane ku kirimba ca perezida nivyo vyakiriye Theresa May umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza yemeje ko yishimiye amasezerano ahambaye cyane yagiranye na perezida kenyatta harimo kureka ibicuruzwa biva muri kenya kwinjira ata amakori bishe mu gihugu ciwe yavuze ko ibi bizokomeza n'igihe ubwongereza buzoba bwamaze kwisokora mu muryango wa buraya May yatangaje ko urwaruka muri afurika rutegerezwa gushirwamo inguvu nyinshi ku bw'iterambere ry'uwo mugabane turi hamwe tuzitwararika kurunganwe rubuza mu minsi iza ruba rufise inguvu n'ishaka rukaronka akazi keza gahemba neza kugira ngo ruterere mu iterambere rirama rya kenya ivyo si vyiza kuri kenya gusa ni vyiza no ku bwongereza nzokorana namwe n'ayandi mareta muri afurika kugira ngo urwaruka rugire ubumenyi uwo mugabane ukeneye kugira ngo utere imbere mu butunzi iruhande y'ivyo perezida kenyatta yanavuze ikindi bahurijeko We also agreed to continue cooperation in security.
twumvikanye kandi kubandanya imigenderanire mu by'umutekano mu kurwanya iterabwoba kandi nk'uko mubizi iki ni igisata twe n'ubwongereza twakoreye ko cyane nk'umwimbu twabonye iterabwoba rigabanuka mu karere n'ubwo kakibangamiwe iryo terabwoba may yifuza ko riranduranwa n'imizi The UK continues to support the commitment of the brave Kenyan soldiers fighting in Somalia against Al Shabaab.
ubwongereza bubandanya gufasha intwari z'abasirikare ba kenya bagwanya al-shabab muri somaliya kandi mpava ntangaza inkunga nshasha ku nteko za afurika muri somaliya kandi nyakubahwa perezida nahimbawe no kumva ko inzego z'umutekano za somaliya ziko zirigishwa ibi nivyo n'ubwongereza bwifuza kandi uko dukora ngo tubishikeko turangaje imbere utwigoro tw'amakungu twose twizera neza ko amisomo ironka uburyo ikeneye mu ntambara n'urugamba vyo kurwanya iterabwoba si urwo rugamba rw'iterabwoba gusa ubwongereza bushaka guterera avuga ku kurwanya igiturire muri kenya yagize ati We stand with you.
duhagararanye namwe muri uru rugamba kandi twasinya amasezerano kugira ngo ubutunzi bwose bwavuye mu biturire muri kenya buhishijwe mu bwongereza buzosubizwa abanyakenya ku bw'ineza yabo turagukeje kandi nyakubahwa perezida ku bw'umwumvikano wa politike witayeho muri iki gihugu kenyatta nawe yashikirije ko igihugu ciwe casavye ubwongereza kugishigikira kugira ngo gitorwe mu kanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano Yes, indeed, we have requested our British friends as we are.
nivyo ni impamo twarasavye bagenzi bacu b'abongereza nk'uko turiko dusaba bagenzi bacu mu isi yose gushigikira akigoro kacu nk'uko nja nabivuze uruhara rwa kenya mu gukomeza amahoro ku isi yose n'akarere rurazwi kandi ku bw'ivyo twizera ko dufise intererano y'ingirakimazi kandi turiko duhamagarira bagenzi bacu bose harimwo ubwongereza kudushigikira mu kigoro kacu Theresa May abaye umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza agendeye Kenya inyuma y'imyaka mirongo itatu ku ntwaro ya gikoloni ubwongereza bwakolonije Kenya imyaka mirongo ine n'itatu hagati y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu umwaka ico gihugu caronse ukwikukira Eroge Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika tombora yerekeye kumenya imirwi yo mu mashampiyona atandukanye y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere mu karere k'iburaya izohura mu nkino zo mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ushira wa bibiri na cumi n'icenda iyo mikino y'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere yaraye ibaye ejo ku munsi wa kane mugenzi wacu fidel niyongabo aratubwira ibindi iyo tombora yabereye mu gisagara ca monaco mu gihugu c'ubufaransa mu mugwi a harimwo amaekipe ya atletico madrid borussia dortmund monaco na club bruges umugwi b ugizwe na barcelone tottenham ospur psv eindhoven na inter milan mu mugwi c harimwo amaekipe ya paris saint germain napoli liverpool na etoile rouge do belgrade mu mugwi d harimwo amaekipe ya locomotive moscow fc porto shaka zirofo na galatasaray mu mugwi e ni bayern de munich benfica ajax amsterdam na eak athens umugwi f ugizwe na manchester city shakhtar donetsk olympique lyonnais na hoffenheim mu mugwi g harimwo real madrid as roma csk moscow na victoria pilsen mu mugwi h harimwo amaekipe ya juventus manchester united valencia na young boys inkino za mbere zo mu ntango zizoba ku munsi wa kabiri itariki cumi n'umunani no ku munsi wa gatatu itariki cumi n'icenda z'ukwezi kuza kw'icenda uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani urakoze fidele kuri iyo nkuru ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
igihugu ca zimbabwe kirafise perezida mushasha emerson mnangagwa yararahijwe icese mu mabanga yo kurongora igihugu kw'igenekerezo rya mirongo ine na gatandatu ry'ukwezi k'umunani inyuma yaho sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro itangarije ko umushikirantahe mnangagwa ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kw'igenekerezo rya mirongo itatu y'ukwezi kw'indwi iyo sentare yarahakanye urubanza rwari rwashinzwe n'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta movement for democratic change alliance leta ya amerika iriko iratera akamo impande zose kazisaba kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'igihugu ca zimbabwe hamwe n'amategeko umurwi mpuzamakungu mu gihugu ca zimbabwe ujejwe kugenduza amatora the irnd waratangaje ko hari ibintu bitari bike vyanaguwe mu nzira y'amatora ugereranije n'amatora yabaye mbere ngo naho hari ingorane zikomeye zabandanije gutuma abantu bagira amakenga kwitegurwa ry'amatora ritari rishemeye uyu murwi uvuga ko hari ibintu bitari bike bigikenewe kunagurwa kugira ngo abanyazimbabwe bose bashobore kwizigira ayo matora kandi ayo matora ashobore kwizigirwa n'intara yose hamwe n'amakungu bimaze gutera imbere mu nzira ya demokarasi leta z'ubumwe za amerika ziracatewe amakenga n'ityozwa ry'agatekakazira mu muntu ritewe n'imvu za politike ribandanya hamwe n'ubugizi bwa nabi bwo kwihorana bibandanya mu gihugu ca zimbabwe umuvugizi wa departema ya leta amerika hather nowat yagize ati ubwicanyi hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi ntibikwiye kuvugwa muri politike ishingiye ku nzira ya demokarasi ati uburenganzira bwa kirima muntu ubwigenge burimo gushikiriza ivyiyumviro hamwe no gutunganya amakoraniro bitegerezwa gukingirwa kandi abakorerwa amabi hamwe n'ivyabona bategerezwa gukingirwa n'amategeko leta z'ubumwe za amerika zirifuza kandi zirahanura leta ya zimbabwe ko yotunganya ibiganiro n'abanyapolitike bose kugira ngo ishyire imbere ubutegetsi bose biyumvamwo bushyira imbere inyungu z'abanyagihugu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio i washington dc mwari kumwe na ohiyani itanga ishaka ndashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma ndabifuriza umunsi mwiza murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.